Okay, okay, okay,
Yeah. Yeah. Yeah. Na na na na. Tay. Tay. Tay.
Consequence.
Consequence, consequence, consequence, consequence, consequence.
Funkilla. Funkilla. Funkilla. Rock me.
Vamos tu a tu a internet, internet, internet.
Say your body bad, no be lie. Say your name day for my head, oh. Chukumaka, no be lie, oh, baby, oh. Bada, bada, bada, da, da. Bad like cash, get this uncle, da, da, da, da, da, da, da, yeah. Bad, good, good, bad. Bada, bada, bada, da, da. Bad like cash, get this uncle, da, da, da, da, da, da, da, yeah. Bad, good, good, bad.
Mimi ni wako na hapa ni kwako, back on the way.
If you call a woman Africa, woman no go grey. oh. She go say, she go say, happy baby. If you call am Africa woman, what she go say? She go say, she go say, happy lady. She she go say, she go say, happy lady. Holding on to you. Drinking Hennessy now. I hope you see now. Say you don't bust my eyeglass. You don't scatter my plans. See my eye, I don't cross. You put me for ambulance. See why you make me bitch. See why you make me bitch. See what you did to me. God save me, please. I know you got me now. I know you got me now. I know you got me now. Followed you up and down. Followed you up and down. Followed you up and now I don't lost my mind. Now I don't lost my mind. Now I don't lost my now and I know you lied. Now I know you lied. Now I know cause the doctor said I burnt my liver. I've been drinking, smoking cigars. Used to sing and play my guitar. Now I'm lost in this I'm Everything I do, uh, everything where you talk, I do, uh, everything where you ask, I do, uh, do, uh. Say you don't bust my eyeglass, you don't scatter my plans. See my eye, I don't cross. You put me for ambulance. See why you make me bitch. See why you make me bitch. See why you did to me. God save me, please. Girl, you know I have to go to work for the words, for these words for you. If I have to put on my health in a posting and all for you. Ain't nobody know the cause of my matter, cause of my matter, it's in my shawty. Anybody underestimated the matter, tell them I say no, no, my shawty. If you need a fire, I'll be a ladder, please be judging. Put me on trial, if you think I hurt ya, put me underwater, take me cutter. I don't need that ladder. I love, I love you, ooh, whoa. Can you see that? I love, I love you, whoa. Can you see, say, I love, I love you. Whoa, ooh, I love, I love you. Ah, ah, I love, you know I'm a bad man, you know I'm a rasta, you know I'm a vanda, you know I do ganda, but you they make me calm down, you they shake my data, you they cut my sandals, you they off my lantern. I used to be a bruta, goons for you guruta, girl you're my rasta fena, you they make me kuluta. See anybody want a want a point I make a shoot and girl I be wa all a man, batty man chuta, but if you need a fire, I'll be a ladder, please be judging, put me on trial, if you think I hurt ya, put me underwater, take me cutter, I don't need that ladder. I love, I love you, ooh, whoa, can you see that? I love, I love you, ooh, can you see, say, I love, I love you, whoa, ooh, I love, I love you, ooh, ooh, I love, I love you. Fire, I'll be a ladder, please be judging. Put me on trial, if you think I hurt ya, put me underwater, take me cutter. I don't need that ladder. I love, I love you, ooh, whoa, can you see that? I love, I love you, whoa, can you see, say, I love, I love you, whoa, ooh, I love, I love you, ooh, ooh, I love, I love you.
It's STG.
Yeah, make we gyrate. Me, I love the way your body vibrates. Now you just making my day. Little Mary carry you come my way. Yeah, make we gyrate. Me, I love the way your body vibrates. Now you just making my day. Little Mary carry you come my way. My baby, it's a shit. mi ò lè dá lẹ́rù ọmọ mi ò lè balẹ̀ jẹ́ mi ò lè dá lẹ́rù. my baby tí lè ṣe ọmọ mi ò lè dá lẹ́rù mi ò lè balẹ̀ jẹ́ mi ò lè dá lẹ́rù. tí lè ṣe mi ò lè balẹ̀ jẹ́ mi ò lè dá lẹ́rù mi ò lè dá lẹ́rù. Waiting for me, we ain't had no plans for me, so money we get away. Like a snack, like a snack, like a snack, like a snack. Waiting for me, we ain't had no plans for me, so money we get away. Like a snack, like a snack, like a snack. Got me like ticket to the Ghana. You wanna ride it with your ride, nah. Use your money so Consequence.
Consequence. Consequence.
she walking out for me when I did. Let me love the way you want, girl, me give her credit. What you want, girl, I give her take it. She can it up with the 50 kg. She walking out for me when I did. Let me love the way you want, girl, me give her credit. What you want, girl, I give her take it. Yeah, make me gyrate. Me, I love the way your body vibrates. Now you just making my day. The little money carry you come my way. Yeah, make me gyrate. Me, I love the way your body vibrates. Now you they making my day. The little money carry you come my way. My baby it's a shit. Mi ò lè dá lẹ́rù. Ọmọ mi ò lè balẹ̀ jẹ́. Mi ò lè dá lẹ́rù. My baby it's a shit. Ọmọ mi ò lè dá lẹ́rù. Mi ò lè balẹ̀ jẹ́. Mi ò lè dá lẹ́rù. Like a star, like a star, like a star. Wave like yesterday, like yesterday, like yesterday.
I just want, I just want love. I just want Lolo. I just want Lolo. I just want Lolo. I just want Lolo of you. I just want. Go tell all your friends I love them too. I look nice, but I'm not so so good. I got something I just wanna prove. Can you get yourself inside my room? Let me take you up. Take you up. Let me take you down. Lay you down. Let me show you up. Show you up. Let me turn you on. Turn you on. Let me show you some good lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Let me show you good lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo son lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Let me show you good lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Go tell all your friends I love them too. I look nice, but I'm not so, so good. I got something I just wanna prove. Can you get yourself inside my room? Let me show you something. Something you will appreciate. Oh. Let me show you something. Something you never wanna say no. Let me show you something. Something that will take away your sorrow. Let me show you something. Let me show you some good lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Let me show you good lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo son lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Let me show you good lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo.
Wine for me, baby, wine for me. Let me know, let me know, let me know, let me know. Oh yeah, wine for me, baby, wine for me. Let me know, let me know, let me know, let me know. Oh yeah.
Wanna for me, one, baby, just wanna for me, one, baby, just wanna for me, one, one, wanna for me, one, yeah, wanna for me, one, baby, just wanna for me, one, baby, just wanna for me, one, one, wanna for me, one, yeah.
I like the way you dey dance, baby. Do one more for me. That could do one more for me. See she wine for the money, oh no. My adore you, my adore you. It is that you, it is that you. The things that you do to me, I know fish out oh. You turn me to fool, with your belly full. She be everything that you want, I go give to you, and I go give you thanks for.
Dancing up on the pad, brrr, back and forth, how you do bad. Ain't nothing how you too bad. Make you I want to, don't go lose God. Oh, yeah.
Wine for me, baby, wine for me. Let me know, let me know, let me know, let me know. Oh yeah, wine for me, baby, wine for me. Let me know, let me know, let me know, let me know. Oh yeah, Wanna for me, one, baby, just wanna for me, one, baby, just wanna for me, one, one, wanna for me, one, yeah, wanna for me, one, baby, just wanna for me, one, baby, just wanna for me, one, one, wanna for me, one, yeah.
say my baby,
Okay, okay, okay, okay.
London, I've been at Tokyo. Kenya, I've been at Ghana. Moscow, I've been Tanzania. Baby, let me take Isabella. Girl, I go love you, Isabella. Girl, I go fight down with anybody like Mandela. Baby, Isabella. Oh, Mandela. Mandela.
unaweza Eh, unatesa madam kama trofi juu ya meza Eh, niko mando nishike mkono ukiteleza Ase, si for you nitakula jolofi dextra pepa isabela yeah. ọmọ ọmọ tó bá yìí ọmọ tó bá lẹ pẹpẹ tán ọmọ ọmọ tó bá yìí ọmọ tó bá lẹ pẹpẹ tán.
Isabella. Girl, I go love you, Isabella. Girl, I go fight down with anybody like Mandela. Baby, Isabella. Oh, Mandela, Mandela.
To make a promise, you know hard. To try keep the promise, they say it dey hard. Na lie, to fly you per week, you know hard. Na why I dey always try to work hard. And he said, kí ni iṣẹ́ mi gangan? Tí n bá mi sọ pé o sẹ́ẹ̀tì gangan. They are fine but o bẹ́ǹṣì wọn mọ. Brown skin girl, don't blow mind the mi gan, don't blow mind the mi gan. Ṣé na Paris you go like go? Macam. Cape Verde or Barbados? Macam. Anywhere you like, see I like am. Macam. Plus your name me, I like am. Macam. Aye.
Lagos, I've been at Togo.
Well, is he here?
London, I've been at Tokyo. Kenya, I've been at Ghana. Moscow, I've been Tanzania. Baby, let me take you, Isabella. Girl, I go love you, Isabella. Girl, I go fight down with anybody like Mandela. Baby, Isabella. Oh, Mandela. Mandela.
Okay, okay, okay.
Yeah. You know it dey best. I go dey hustle day by day till I get my own paper. Yeah, till I get my own paper. I go dey hustle day by day till I count my own dollar. Tó bá lówó, tó bá lówó, tó bá nọ́lá, tó bá nọ́lá, tó bá lówó, tó bá lówó, máa pe pàdé ẹ lọ́nà ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá lówó, tó bá lówó, tó bá nọ́lá, tó bá nọ́lá, tó bá lówó, tó bá lówó, máa pe pàdé ẹ lọ́nà ẹ̀. Ṣùgbọ́n. If you dey hustle day by day, you go get your own paper. You go get your own paper. Make you dey hustle day by day till you count your own dollar. Till I get my own paper. Tó bá lówó, tó bá lówó, tó bá nọ́lá, tó bá nọ́lá, tó bá lówó, tó bá lówó, máa pè pàdé ẹ lọ́nà ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá lówó, tó bá lówó, tó bá nọ́lá, tó bá nọ́lá, tó bá lówó, tó bá lówó, máa pè pàdé ẹ lọ́nà ẹ̀. Ṣùgbọ́n. Man dey hustle, man no want wahala. Láyé, and if you get money, make you tọ́jú your brother. Àwé rọ̀pò má jalè, make you gbéraga no dey. If you hustle pay go dey, make you work you make you pray. Wey wait till I get this paper. Then you know this no be my real face. Sure, you go wait till I get this money. Oh. Then you go know wetin I fit say. Hey, mo fẹ́ kọ́lé, mo fẹ́ lọ́lá. Mo fẹ́ bímọ, mo fẹ́ rọlẹ̀. Mo fẹ́ dẹni láwùjọ. Okay, okay, okay. You go get your own paper. Yeah, yeah, yeah. You go get your own paper. You dey hustle day by day till you count your own dollar. lówó tupa lówó tupa nọ́lá tupa nọ́lá tupa lówó tupa lówó má pè pàdé ẹgbẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n tupa lówó tupa lówó tupa nọ́lá tupa nọ́lá tupa lówó tupa lówó má pè pàdé ẹgbẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n.
Reminisce. Waka waka, waka waka waka waka waka waka. Bilẹ̀. Yéé, àǹbarí àǹbarí. Tí bá lówó tí bá lówó máa ṣe bẹ́bẹ̀. Tí bá padà lówó sẹ́ máa ṣe jẹ́jẹ́. Tí bá lówó máa ṣe nọ́mà. Ṣayé fáwọn tèmi everyday kò sí format. It's a long way láti ibi tí mo ti wá. Mi ò dẹ̀ mention àwọn ọmọ tí mo ti ṣá. Mi ò dẹ̀ tún lè sàwọn level kan tí mo tún bá. Tí bá ní irú iṣu dangote lásán ẹ máa há. Ọlọ́run ti yọ mí nínú kòsíkòsí. Yéé, ẹni bá fẹ́ ṣoríire máa bọ̀ nítòsí. Olóríire la pe apalábòsí. Ilé-ìdẹ̀ bílẹ̀bílẹ̀ hey hey hey hey ha ha.
If you dey hustle day by day, you go get your own paper. Yeah, you get your own paper. If you dey hustle day by day, till you count your own dollar. Yeah, till I get my own paper. Tupa lówó, tupa lówó, tupa nọ́lá, tupa nọ́lá, tupa lówó, tupa lówó, má pè pàdé ẹgbẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n tupa lówó, tupa lówó, tupa nọ́lá, tupa nọ́lá. Tupa lówó, tupa lówó, má pè pàdé ẹgbẹ̀rẹ̀.
Okay, okay, okay. Okay, okay, okay.
Na na na na na. Girl, girl.
Ó ní ó ta lẹ́nu, ó kọ lẹ́nu, ó dùn lẹ́nu. Tọ́mọta kaná dùn, tọ́mọta kaná dùn.
Consequence.
Tọ́mọta kaná dùn.
Stop it! Stop it! Calm down! Stop it! Stop it! Calm down! Stop it! Calm down!
Ó ní ó ta lẹ́nu, ó kọ lẹ́nu, ó dùn lẹ́nu. Tọ́mọta kaná dùn, tọ́mọta kaná dùn. Ó ní ó ta lẹ́nu, ó kọ lẹ́nu, ó dùn lẹ́nu. Tọ́mọta kaná dùn, tọ́mọta kaná dùn. Ó ní ó ta lẹ́nu, ó kọ lẹ́nu, ó dùn lẹ́nu. Tọ́mọta kaná dùn, tọ́mọta kaná dùn. Ó ní ó ta lẹ́nu, ó kọ lẹ́nu, ó dùn lẹ́nu. Tọ́mọta kaná dùn, tọ́mọta kaná dùn. Excuse me, you are not dancing. Why? I want to know how you are doing like you're shy. Is it that you dance or you leave? There's no place for pretense. I can't watch you standing. Oh no. Money go jo jo jo. Money go bury my I know you want to know. As we did do, I'm Money go jo jo jo. Baby, no darling, no. I know you want to know. As we did do, I'm Money o ta lẹ́nu, ó kọ lẹ́nu, ó dùn lẹ́nu. Tọ́mọta kaná dùn, tọ́mọta kaná dùn. Money o ta lẹ́nu, ó kọ lẹ́nu, ó dùn lẹ́nu. Tọ́mọta kaná dùn, tọ́mọta kaná
the stress, go die on top. Then go the talk, talk, talk. More than they love you, love you, love you. Ah, I be your darling, oh, calling, oh, darling, oh. Tell me what I cannot do. If you need the money, I go connect you. And if you go wrong, I go correct you. Cause if you fall down, then go forget you. Nobody will come to your rescue. And we could just live for my life. Your darling,
Okay, okay, okay, okay, okay.
Holy God. You know. Hey, yeah, rap, hey, yeah, rap. Oh, le, le, le, oh, le, God. Oh, le, le, le, oh, le, God. Oh, le, le, le, oh, le, God. Oh, le, God. Oh, le, le, le, oh, le, God. Oh, le, God. Oh, le, God. Oh, le, God. Oh, le, God. Oh, my bad. Oh, le, God. Oh, le, God. Oh, le, God. Oh, le, God. Oh, le, God.
On my way to heaven, I see Angelina. Oh, she says I'm back in Ghana. Remember who you are. On my way to heaven, Mori Angelina. Lord, oh. She says I'm back in Ghana. Remember who you are. Send me your Okay,
Far away, I'm a rare baby. Hello, Sisi, you are la champagne. No come dey far away. I'm there, baby. You know, say your love dey pepper me. Do me like mo fata me. Easy baby. My superwoman, my only woman. oh. I be your woman. oh. Your one and only man, oh baby. Yeah, you go be baby. You no go work, you go use pen. Baby, you know say I no lazy. I no lazy, baby. oh. Me and you we go be baby. Oh, yeah. You no go work, you go use back. Oh, yeah. Baby, you know say I no lazy, oh, yeah. no lazy, baby. oh. Girl, I go be a mugu, to party the mugu me. Baby, you too beautiful, I love you, baby. oh. Girl, I go be a mugu, to party the mugu me. Baby, you too beautiful. Hello, Sisi, you are la champagne, no condé far away. Àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ò baby o. Hello Sisi, ìwọ la ṣàpẹ́, no condé far away. Àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ò baby o.
Sisi, ukweli nakupenda, yani nakupenda, penda mpaka mwisho. Oh baby, sijenyacha ukaenda, ukaenda utanisikitia. Oh, basi simama niseme na wewe, niseme nikueleze how I feel, iwe sembe ama dona oh, yeah. mitenge tutashona oh, yeah. waviwembe watakoma oh, yeah. navyokupenda basi simama
Go back to the moon, baby. Baby, you treat me different. I love you, baby. Girl, I go be your baby. Go back to the moon, baby. You treat me different.
Okay, okay, okay, okay.
It's where you spit the drums by.
Girl, I want to see you. Baby girl, I miss you. eh. So my girl, I wanna love you. I sure we no go tell you. eh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh my baby, oh my baby, yeah, yeah, yeah. Girl, I'm not gonna let you go unless you bless me. Oh my baby, oh my baby, yeah, yeah, yeah. Girl, I feel it in my soul, I cannot let you go. I'm a gay, I'm a gay, I'm a gay, too sweet. I'm a gay, I'm a gay, I'm a gay, too nice. I'm a gay, I'm a gay, I'm a gay, too sweet, too sweet. I'm a gay, I'm a gay, I'm a gay, too sweet. I'm a gay, I'm a gay, I'm a gay, too nice. I'm a gay, I'm a gay, I'm a gay, too sweet, too sweet. Girl, I want to see you. Baby girl, I miss you. eh. So my girl, I wanna love you. I sure we no go tell you. eh. Yeah, yeah, yeah, Girl, I know the lie, I feel your body. Body will go ginger my body. See me, I see me, I see me, sorry. I'm a gay, I'm a gay, I'm a gay, too sweet. I'm a gay, I'm a gay, I'm a gay, too nice. I'm a gay, I'm a gay, I'm a gay, too sweet. Too sweet. I'm a gay, I'm a gay, I'm a gay, too sweet. I'm a gay, I'm a gay, I'm a gay, too nice. I'm a gay, I'm a gay, I'm a gay, too sweet. Too sweet.
Consequence.
Consequence. Consequence. Consequence. Consequence.